mukomeje kumva ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba babwire abanyabuyenzi dufate ku itariki mirongo itatu tubaho ukwezi gukwiye z'ukw'icumi na rimwe ico kiringo cyo gukora amayepave kizobe kirangiye itariki imwe z'ukw'icumi na kabiri ni ukuvuga yuko amategeko azoca akora uwo ni fredi mbonimpa warongoye igisagara cya bujumbura mu burundi atanga itariki ntarengwa ku byerekeye gusukura umujyi hakurwa imodoka zishaje nibwo buzima tubayeho imyaka n'imyaka nibwo buzima butunze imiryango yacu hanyuma rero ikindi kimwe dushobora kuvuga ko ugomba kwimukira muri etaje utaratangwa na fondasiyo mu bisanzwe bari bakwiye kuduteguza wowe ni umwe mu bakorera umwuga wo gusanasana imodoka zishaje muri uwo mujyi wa bujumbura muri zone buyenzi avuga ko icyemezo cy'ubuyobozi bw'umujyi batacyakiriye neza bakaba badahumurizwa bavuga ko cyafashwe hutihuti iyo nkuru nari mbabwiye mu kanya turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye ariko duhere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho imirwano yatangiye ku munsi wa kane w'iki cyumweru hagati y'inyeshyamba za red tabara n'ingabo zikekwaho kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi yakomeje muri lokalite ya rukobero muri groupoma ya kigoma teritwari ya uvira intara ya kivu y'amajyepfo ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko nari mbibabwiye inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu vedaste ngabo kuri uyu wa gatandatu nk'uko amakuru ava mu gisirikare cya kongo n'abaturage baturiye muri groupoma ya kigoma abyemeza avuga yuko imirwano hagati y'inyeshamba za Red Tabara n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi yakomereje ibutumba na Rukobero mu misozi yegereye santere yo muri Sange ijwi rya Amerika ryagerageje gushaka ibyaba byononekaye muri iyi mirwano ntibyadushobokera kuko muri utu duce twa Butumba na Rukobero ahabereye imigwano yo kuri uyu wa gatandatu ari uduce tugoye kugeramo kandi n'amatelefone twagerageje gutelefona y'abantu bahatuye yanze kunyuramo kubera ikibazo cya rezo cyakoza ku munsi w'ejo abaturage batuye lokarita ya Muhanga mashuba batubwiye yuko babonye inkomere zigera kuri zitandatu zari zikorewe n'ingabo zikekwa kuba zaravuye i Burundi ndetse n'uyu munsi mu gitondo bamwe mu baturage nabo twavuganye bavuga yuko hari umurambo batoye i Muhanga gushika ubu igisirikare cy'u Burundi nticyemeza ko ari abasirikare cyohereje ku butaka bwa Kongo nk'uko umwe mu basirikare bakuru bo muri Kongo yabibwijwe rya Amerika gusa nta majwi twafashe kuko atari mu rwego rushinzwe kumenyesha amakuru kuva iyi migwano yatangira ku wa kane ahitwa mu buzuke no kuri kageregere abaturage benshi baturiye imihana ya muhanga kitigagwa gitabo birindiro mugono ndetse na gatwaro bari bahunze batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma y'aho redi tabara yirukana ingabo zikekwa kuba zaravuye i burundi muri lokarita ya muhanga na gahororo vedasi ngabo ku bw'ijwi rya amerika ibuvira mu ntara kivu y'amajyepfo vedasi ngabo urakoze kuri iyi nkuru tunyarukiye noneho mu burundi aho hurongoye igisagara cya bujumbura yaraye asabye abasanasana amamodoka mu mabarabara muri zone ya buyenzi kuba bakuye imodoka zishaje mu mihanda y'ako gace k'igisagara cya bujumbura uwo mutegetsi yigereye muri zone iyo zone ivugwa ya buyenzi ejo kuwa gatanu avuga ko ibikorwa by'abubakanishi b'imodoka biteza umutekano muke mu mihanda inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga
mu nama n'abaserukira abandi muri zone ya buyenzi uwarongoye igisagara cya bujumbura avuga ko mu ntumbero yo kugarukira isuku n'umutekano muri iyo zone hari ikigiye gukorwa inyuma y'ikiringo cy'ukwezi icya mbere ni ugukura ibiduga bishaje mu mabarabara yo muri iyo zone yabaye haraheze imyaka myinshi inganda zo gusanasanirwamwo imodokari garaje mu gifaransa mu buyenzi twavuze yuko yanabisabye urongoye igipolisi kijejwe imiduga uruja n'uruza tubabwire abanyabuyenzi dufate ku itariki mirongo itatu tubaho ukwezi gukwiye z'ukw'icumi na rimwe ico kiringo co gukora amayepave kizobe kirangiye itariki imwe z'ukwicumi na kabiri ni ukuvuga yuko amategeko azoca akora hari ikindi fredi mbonimpa arongoye igisagara cya bujumbura asaba abicishije ku burongoye zone buyenzi ikijanye n'irya miduga ivyo vyo rero ntitubaha ikiringo shodo zone ipange ukoresha amanama ku buryo ku ndwiza baze bose babizi kugira bamenye ko umuduga uhejeje gukorwa utaha utakozwe uja mu rupangu wewe nuduha ikiringo kubona uza wamaze kubakoresha inama abajeje mu magaraje kugira ubone uti iyi ndwi imwe je birankwiye abakorera umwuga wo gusanasana imodokari zifise ibibazo mu mabarabara yo muri iyo zone iri mu burengero bw'igisagara ca bujumbura bakira nabi iyo ngingo y'iyo ndongozi ya meri bayita ingingo gihutihuti niwe mukuru w'igisagara twebwe ntiduhumuriza ntiduhumuriza kubera nibwo buzima tubayeho imyaka n'imyaka nibwo buzima butunze imiryango yacu hanyuma rero ikindi kimwe dushobora kuvuga ko ugomba kwimukira muri etaje utaratanga na fondasiyo mu bisanzwe bari bakwiye kuduteguza bakavuga bati guhera uno munsi gushika ku munsi kanaka cyangwa ku mwaka kanaka mu gisagara cya bujumbura ahitwa mu buyenzi imodoka nzisubire kuhakorerwa twebwe icyo tubona ko ubuzima buzoba buhagaze kuko niho twisumamwo kugira ngo turondere rasiyo y'abana y'imiryango yacu kandi tubone uburyo twigisha abana n'ibindi gutyo mu tundi dukorwa umuntu ashoboye gukora twe rero tukabona yuko ubuzima buzoba buhagaze kuri byose si irya mbere abo bafundi b'imodokari bo muri zone buyenzi basabwa kuja gukorera ahandi bavuga ko bibuka ko kuri leta mfatakibanza ya buyoya na ndayizeye babisabwe ariko barindiriye ko bija mu ngiro amaso agahera mu nzira turazi yuko muntwaro ziheze tuvuge ku gihe ca buyoya ariyo amashyirahamwe y'abamekanisiyo nga mu buyenzi batereye amahera kugira ngo baronke ikibanza bakorera hamwe ariko ico kibanza kuva aho barunze barayatanze ikibanza ntibakibahaye urumva gushika ubu niwe byateye ikibazo twebwe n'ubu twarabyumvise babivuga kuva guhera kuri buyoya na domisiye bavuga yuko hari ikibanza bateguriye abamekanisiye ngo hariya kuri kotebu twararindiriye kugeza n'uwo munsi ntiturabona ntituzi rero ngo inyishu yabyo bizogenda gute wara ntituzi ico kibanza ngo cavuye cegukira nde kugeza n'uyu munsi ku bijanye n'uko basabwa ko bashira amagaraje mu mpango imodokari ntizisubire guhagarikwa mu mabarabara abo bafundi bo mu buyenzi bavuga ko atabibanza bikwiye biri muri izo mpango bagasaba fredi mbonimpa kubereka ahandi bokorera mukuru w'igisagara tumusaba yuko imbere yuko afata ingingo iyo bitegura akishira mu ruhande rwacu twanza twebwe abanyagihugu kubera niko kazi katubeshejeho bakatutegurira ikibanza tuzokoreramo kubera wihweje kuva kuri kujya mirongo ibiri na gatanu gushika kujya mbere ugaharura abantu bahakorera n'amakaritiye bavamo n'abantu benshi cyane no imiryango myinshi cyane yuko yuko ubuzima yuko buca buhagarara nibategurira ahandi hantu bashobora kutwimurira twebwe uko leta izodufasha niko tuzovyakira co dusaba rero gikuru nibaturonderera aho badushira hanyuma batubwire ibitugenga twu hanyuma kugira ibintu bigenda neza uwarongoye igisagara ca bujumbura avuga ko agiye gushirwa mu ngiro ivyo bitakunze kuri leta mfatakibanza fredi mbonimpa aherekejwe n'abajejwe intwaro n'umutekano ku mugwa mukuru w'uburundi bahereye mu buyenzi bishikiye no mu buraruko bw'igisagara aho naho bahagaritse bamwe mu badandaza umubiri bita bamaraya bagera kuri mirongo itanu basesa n'inzoga zitemewe n'amategeko abo bategetsi bavuga ko navyo biri mu bihungabanya amahoro n'umutekano bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika evariste nziko banyanka urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu burundi tujye mu rwanda iyi tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi na kumwe ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru umunyamakuru umunyamabanga mukuru wa onu yahamagariye ibihugu guha abanyamakuru ubwisanzure no kubarinda ibi bitambika imbere mu kazi kabo mugenzi wacu claude ganza munyamagana uri mu rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira kuri uyu munsi mpuzamahanga wo gushyira iherezo ku kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru umuryango w'abibumbye uramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamakuru hirya no hino ku isi oni iravuga ko hagati ya bibiri na gatandatu na bibiri na cumi na karindwi hapfuye abanyamakuru basaye igihumbi bazira umwuga bakora wo gutara no kumenyesha rubanda amakuru oni ivuga ko icyenda mu icumi bica abanyamakuru batabiryozwa kandi ko kudahana bitiza umurindi ubwicanyi bukarushaho gukaza umurego amategeko n'ubutabera bigahonyangwa mu butumwa yatanze kuri uyu munsi utamaze igihe kinini wizihizwa umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yavuze ko abanyamakuru b'igitsina gore bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa atari ukubera inkuru batangaza gusa ahubwo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina This year alone, at least muri uno 88 mwaka journalists honyine hishwe abanyamakuru mirongo inani n'umunani abandi ibihumbi byinshi baribasiwe baterwa ubwoba bafungirwa ibyaha bihimbano kandi ntibaciriwe imanza ibi rwose bikojeje isoni ntibikwiye kuba agashya mu bisanzwe iyo abanyamakuru bibasiwe ingaruka zigera kuri sosiyete yose uko yakabaye societies as a whole pay a price.
antonio guterres yavuze ko atewe impungenge no kwibasira abanyamakuru bikomeje kwiyongera kimwe n'ingeso yo kudahana And I call on governments and international community to ndahamagarira za protect guverinoma journalists n'umuryango and create mpuzamahanga conditions gukingira they need to do abanyamakuru their work.
no kubaha uburyo On this bukenewe ngo day, bakore I pay akazi tribute kabo to nta nkomyi journalists who do their kuri uyu jobs every munsi day despite ndashimira cyane intimidations, abanyamakuru bakora akazi threats, kabo umunsi ku wundi and their fellow batitaye ku colleagues.
iterabwoba n'amananiza bashyirwaho akazi bakora n'akakozwe na bagenzi babo bishwe bitwibutsa ko kuri kutigera gupfa ni nako bikwiye kuba ku bushake bwacu bwo gusigasira ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo gutangaza inkuru si icyaha duhagurukire hamwe turengere abanyamakuru ukuri n'ubutabera And for justice.
umuryango journaliste yandanje urengera abanyamakuru bari mu kaga uramagana ingeso yo kudahana iniga ubwisanzure bw'itangazamakuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo uyu muryango wasohoye raporo y'uyu mwaka ku buryo ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bihagaze muri kongo wahawe inyito igira iti igitutu ku banyamakuru n'itangazamakuru amatora mu rusobe rw'ingorane umuryango journaliste en danger cyangwa jed mu mpine uvuga ko umunsi ku wundi abanyamakuru bahora biteze gupfa cyangwa gufungwa bazira akazi kabo ko gutangaza amakuru jed ivuga ko muri uno mwaka urubuga rw'itangazamakuru muri congo rutateye intambwe kandi ko nta ngamba zigeze zifatwa haba iza politike cyangwa mu buryo bw'amategeko arengera abanyamakuru bituma umubare w'abanyamakuru n'ibitangazamakuru byibasirwa ukomeza kuba hejuru jed ivuga ko kuva uyu mwaka watangira uburenganzira bwo gutanga amakuru no kuyahabwa bwahonyanzwe inshuro zigera ku ijana na makumyabiri n'imwe nk'uko byagenze mu mwaka ushize jed barura abanyamakuru mirongo itanu na bane bafunzwe bazira umwuga wabo bamwe bakamaramo amasaha ari munsi ya mirongo ine n'umunani abandi bakayarenza ibitangazamakuru byashyizweho igitutu inshuro mirongo itatu na zirindwi n'abategetsi b'abanyapolitike cyangwa mu nzego z'umutekano mu gihe abanyamakuru mirongo itatu bahutajwe mu buryo buziguye cyangwa butaziguye bakora akazi kabo cyane cyane abakurikiranaga imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi raporo yakozwe n'abanyamakuru batagira umupaka reporters without borders mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka yerekana ko abanyamakuru mirongo ine na barindwi aribo bari bamaze kwicwa bakaba biganje mu bihugu bya afghanistan yemen syria na mexique muri rusange ibihugu byo ku mugabane wa afurika ntabwo biza mu by'imbere ku rutonde rwakozwe n'abanyamakuru batagira umupaka rw'uko ibihugu bikurikirana mu guha ubwisanzure itangazamakuru ikiza hafi kuri uru rutonde ni ganiza ku mwanya wa makumyabiri na gatatu naho ibihugu byo mu karere bisa nk'ibiri ku myanya yegeranye tanzania iza ku mwanya wa mirongo icyenda na gatatu naho kenya ikaza ku mwanya wa mirongo icyenda na gatandatu uganda ikaza ku mwanya w'ijana na cumi na karindwi repubulika ya demokarasi ya kongo ikaza ari ijana na mirongo itanu na kane u rwanda rukaba urw'ijana na mirongo itanu na gatandatu uburundi buza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu n'icyenda naho koreya ya ruguru ikaza ku mwanya w'ijana na mirongo inani ari nawo wa nyuma nakwibutsa ko uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru watangiye kwizihizwa ku itariki ebyiri mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nko kuzirikana urupfu rw'abanyamakuru babiri b'abafaransa biciwe muri mali claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
murumva rero radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ndabikaze mu kiganiro kwa nyaburunga kwa nyaburunga uno munsi tukaba tugiye kuyaga ku byerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi umuhuza benjamin william mukapa yaruguruye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri tanzania yamara rero yaba leta waba umugambwe sendede fdd uri ku isonga ry'ubutegetsi ntibitabye ivyo biganiro hakaba mbere n'iyindi migambwe yahavuye ititaba ubutumire bw'umuhuza muri icyo cyicaro cya gatanu cy'ibiganiro cyari cyiswe icya nyuma cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze umufasha w'umuhuza w'abarundi yaremeje yuko atako atari yagize ngo yorohereze leta ishobore kwitaba ivyo biganiro arongera ati leta yahavuye isaba amananiza ntari gushobora gukorerako ku ruhande rwa leta yahavuye imenyesha yuko ibizova muri ivyo biganiro by'ikicaro ca gatanu atana kimwe bimaze ku bwayo itazonavyemera igatangaza yuko bitari gukunda yuko ija mu biganiro hanze y'igihugu mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi ko kugandarira injungu za demokarasi no kwikukira ku Burundi perezida Melchior Ndadaye hamwe n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore umuhuza ati ntaco ntakoze mu gutumira abo bose begwa n'ibiganiro mbere n'abaserukira amashyirahamwe yigenga barahawe ijambo barahanuzwa n'ubwo bo nyine ubwa bene ayo mashyirahamwe nabo bagumye basaba yuko botumirwa mu biganiro nyezina aho kuba abahanuzwa jambo gusa muri make rero harabaye kudahuza ku biganiro by'icyicaro cya gatanu cyari cyiswe icya nyuma aha rero umuntu yo kwibaza n'ibibazo bitari bike kubona leta y'u Burundi ititavye ivyo biganiro vyoba bihabwa insiguri yihe mbega uko gusiba kwa leta mu biganiro hari ingaruka bishobora kugira kuri kazoza k'ibi biganiro ivyo biganiro vyoba bigiye gutahukanwa mu burundi canke bigiye kuzimangana burundu kubona mu bari batumiwe muri ivyo biganiro harimwo abahoze batwara uburundi vyoba hari ico vyonona ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rw'iyindi migambwe none umuhuza yoba agiye gukora iki kugira ngo ashimishe abigwa n'ibiganiro bose ivyo ni bimwe mu byo tugiye guca ijya n'ino muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abatumire batatu honorable fenias nigaba umuvugizi w'umugambwe sabanya frodebu honorable mwaramutse mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banjye turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi ariko batwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose murakoze ubundi turi kumwe ni kefa n'ibizi ni umukuru w'umugambwe sabanya frodebu nyakuri iragijyandadaye mushinga ntaye n'ibizi mwaramutse
nanje ndabaramukije ndaramukije bagenzi hanje ndamutse ariko twumviza bose kandi mwakoze kudutumira murakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana ni umukuru w'ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo mushinga ntaye Ndikumana mwaramutse mwaramutse kandi turashimye ko namwadutumye ngo tuze gusangira ikiyago mu gutangura mbere umugambwe sabanya Frodebu umuhuza w'abarundi yaruguriye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro kandi sabanya Frodebu yaritavye ubutumire mugabo mukita ubutumire leta n'umugambi uri ku isonga ry'ubutegetsi batabwitavye ku bwanyu isiba rya leta muri insiguriye ego twebwe muri sabanya Frodebu twaritavye ubutumire kuko mu ntumbero zacu turashyira imbere kuja inama n'ingingo iyo havutse ikibazo dushyira imbere kukiganira kugira ngo dutore umuti rero Burundi kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabayeho ikibazo cya politiki gikomeye cyane aho habaye kwanka amasezerano y'iyarusha n'ibwiza nshinga ryakomotseko rero biciye mu kiringo cya gatatu cyaje kandi amasezerano atacyemera hakihaba inkurikizi nyinshi rero abarundi hagati yabo ntibashoboye kugira ngo bumvikane bashobore gutora umuti akarere gace kavuga ati reka ndabumvikanishe kugira ntore umuti bace bashyiraho n'umugwi imbere wofasha ari ugizwe n'umuhuza mukuru n'umufasha wiwe Ah, rero twe twari twara- twara- twarashimye kubona bari badutumiye ariko kubona leta n'umugambwe uri ku butegetsi batashoboye kwitaba ibyo big- ibyo- ibyo- iryo sango muri forodebu twebwe tuvuga ko dufise akababaro byaratubabaje kuko itariki mirongo ibiri n'imwe yari yarimwo mu bigihe twari kuba turi hariya yarusha nacyo turi no basabye ko itariki mirongo ibiri n'imwe yobo ito- itoba turi yarusha kandi na leta twarashimye ko yari yabisabye iti iyo tariki ya mirongo ibiri n'imwe nimureke mushire mwe mwunguruze kandi turashima ko batwumvirije baravuga bati ego nibyo rugiye rubanza ni urubanza rukomeye cyane reka dushire ku itariki mirongo ibiri na zine gushika mirongo ibiri n'icyenda haciye haza rero ibi bindi bikurikira ngo hariho ikiganda ngo hariho iki- iki- ikigandaro ngo hariho ngo cy'ukwezi kose ibi bintu twabyumvise ejo ariko wavuze ibiganiro none ura- wibaza ko iminsi yari iheze umunsi tariki ya mirongo ibiri n'imwe twese turayubahiriza kandi n'igihugu kirafata ingingo zose zikomeye cyane kugira ngo uwo munsi u- u- u- urubanza rugende neza kandi niko byaba byagenze ni byiza cyane ariko ikiriyo ikiganiro cy'ukwezi twabyumvise ejo ariko mwe mwateza kuvyumva kurusha abandi bose ariko kugandarira ega ndadebyo hariho ikintu kici itegeko ega bica mu itegeko none hari itegeko wewe uzi iyi saha hariho dekre yabaye sinye ko hariho ikigandaro kizoba ukwezi kose ntivyumvikana rero kubona leta yarasivye
icyo icyo icyo bafatiye ko icyo si icyo kuko yaba cyahora gikorwa twari kubye twari kubyumva ariko gikozwe muko kwezi gusa kuri izo tariki gusa tubona ko ari ikintu bashatse kwitwaza ikindi bitwaje ega- ega si iki gusa bitwaje ngo ntibango bashaka urutonde rw'abantu ngo bateza kuba batumiwe hariya icyo habyutse ikibazo hagatera gatuma gatora abantu bahuza abantu barafise ububasha bwo kumenya bariko barabaza abantu abo batumira bakomakomeye mw'icyo- mw'iyo- mw'icyo kibazo biri mu buhinga bafise urumva rero ni ukuvuga ngo ngo nta- ngo ntumvise ngo ngo- ngo umugore utora ariko kumenya abo muganira navyo ntibikenewe uzi kugenda kuganira utazi abo muganira ngo babisome mbega ubutinya nde uba ufise icyo utinya nsimbiye muri sabanya frodebu nyakuri iragijyanda dayi frodebu yindi yaritavye akamo frodebu ni imwe ntubwe ngo frodebu yindi frodebu ni imwe umugambo ndadaye yashizeho n'umugambo sabanya frodebu umugambwe sabanya frodebu waritavye akamo k'umuhuza umugambwe sabanya frodebu nyakuri iragijyanda dayi kubera iki mugarariza akamo k'umuhuza Eh, ubwa mbere ntabwo bamaze menshi ko twumviza ko twebwe umugani wa fode w'inyakure y'iryandadaye twaramaze kurengera intambara y'amazina ubu turiko turiyumvira icyo bashobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere muri demokarasi no byerekeye iterambere hanyuma ngarutse ku ikibazo mwari mutubajije nibyo twe twarose ubutumire ubwo butumire bwavuga tuza kwitaba ibiganiro biteganyijwe ku ita- ku itariki cumi n'icyenda guca ku itariki mirongo ibiri na zine urumva yuko hari mu itariki ya mirongo ibiri na rimwe dusanzwe twibuka igandagwa ry'incungu ya demokarasi eh, nyakwigendera na demerikyo turi kumwe n'indi migambwe turasaba yuko iyo tariki yo kwigizwa inyuma mugabo icadutangaje ubwa mbere ni uko uko iyo tariki yigijwe inyuma ari ibintu twebwe tutanashimye kuko ko bari badutumira twandikira byari kuba byiza ko mu kuyigiza inyuma batwandikira bakatubwira bati iya tariki yahindutse ubu izo- ibizoba ku itariki izi n'izi n'izi mugabo twumvise bivugwa mu makuru mbere twabyumve ngaha ku iradiyo iwanyu yuko eh, umufasha w'umuhuza makoca atembere yanditse twita iva ku biganiro byahindutse tukira duti mbega imigambi mu burundi n'abandi batumire basigaminyeshwa eh, i- i- igihe ibiganiro bizoba biciye mu matwita canke barandikirwa nk'uko amategeko abitekanya ubwa kabiri Eh, tumaze kumva ko ibiganiro vyigijwe inyuma twe twasavye duti n'imbere yuko vyigizwe inyuma twe twabisavye i- ibiganiro ko ari vya nyuma nivyo ko tubitegura neza kugira tubitegure neza hariho ibibazo bibiri tuza ku- tuza kumenya ubwa mbere mbega ko tugiye kuganira tuzoganira nande ubwo abo dukeneye bose ko twumvikana bigahera niho bazoba bari ico kibazo ca mbere twari dufise ikibazo ca kabiri twabonye ko batubwiye yuko bimwe mu bindi bizokwigwa harimo urupapuro rw'inzira rw'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ingenamakungu yoherekeza amatora mu burundi ibyo bindi bitavuzwe n'ibyayo ko twaba tugenda twiteguye neza ibiganiro koko bikaba ibya nyuma kuko dukeneye ko tuva mu biganiro tugategura amatora byose byaheze twararindiye rero kugeza ku ita- itariki ya mirongo ine na gatatu aho twari kugenda dusanga ntiturishurwa ku ibibazo twabajije tudufata ingo tubanza kubangira gatoya tugatora yuko eh, aba mbere bashikayo tumenye abaje bari bwa mbere tumenye kumwe n'ibivoko bizokwigwa twitegure neza hama naho twari kugenda haciye nk'iminsi canke itatu mbwa tugende twiteguye neza hari abo mwatinya muvuga mutaba duhuye nta nta n'umwe twatinya mugabo kubamenya byari kudufasha kumenya ingene twitegura nta n'umwe twashobora gutinya kuko nta nayo ariko ari umunyamahanga nta mwebwe byari kudutera nayo ariko ari umuntu yatwica abantu twari kuganira n'ibisanzwe mugabo twari dukeneye kumenya abo bantu tugiye Cyane tubazi mwari Frodebu nyakuri mwaratinya ko musanga yo minani ja minani ja tumaze guhura kenshi ntidushaka kumutinya na gatoya kuko ibyo byose uno munsi nimba akurikiranwa n'ubutungane kuko tubyumva bivugwa muri parike eh, tumuzi nk'umurundi niyo i- ibibazo afitaniye n'ubutungane byahera twe akaza mu burundi nta kibazo na kimwe dutera cyangwa akaza nk'uwuje kwitaba ubutungane naho nyine nta ngorane urumva rero tumaze kubona yuko tukirindirwa tumenye neza abaje twitegure neza ibyo biganiro tuba twumva ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu leta imenyesha ko itazogenda Tuca tubatse none eh, ko tuzi iby'amatora ari leta yategura ibyo dushikiriza byose espace politique leta igaranisa ibyerekeye ingene amademambrema ya sena ajaho ibyo byose leta yifisemwo uruhara ivyerekeye ingene im- eh, ama- amatora atunganywa byose ni leta ibishira mu ngiro none ko itariyo tuza kubwirane ibyo dukeneye ko bikorwa banza simbire ku ruhande rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki Faustin Ndikumana urongoye paseme mwaragiye mwitaba akabo k'umuhuza kubona leta ititavye ibiganiro mwebwe mubiziguriye
bwa mbere twe twarabyitabye ko twari twatumiwe batubwira ati nimuze muhanure mudufashe mutwereke ingene twobyifatamo ibibazo nyamukuru inyishu bifise mbere twe harajemo n'akantu kameze nk'ak'ubuhinga kugira abariko bara- barorosha ivyo biganiro baronka ivyo bafatirako mu gushobora kumenya ibintu n'ibindi ivyo rero kandi twaragiye turabikora kuko twarumva yuko duhamagariwe gufasha igihugu ariko ico ndiko ndabona muri ibi iyi nyine uko ndiko ndabona yuko ahubwo je nico novuga abanyepolitiki b'abarundi novuga ahubwo yuko bariko barikura bagashambara mbega icerekana ko igihugu kiri mu kigandaro ni giki none abantu baretse gukora ni iki- ni iki cerekana igihugu kiri mu kigandaro un indicateur y'igihugu kiri mu mu kigandaro ni iki nk'ubu ujaho ujaha mu burundi ugatembera iki iki- iki indicateur ko ubona n'amabendera nico uragira ngo none amabendera mu bisanzwe mu kigandaro aja amberne nico conyene kikwereka ko igihugu kiri mu kigandaro none leta yaricaye aravuga tuti ubu rero amadarapo muyaduze muyageze hagati na hagati kubera turi mu kigandaro icyo kintu rero ntakiriho rero none uta- udashize udone udashize udashize ama- amadarapo niyo indikateur kuko sino umurimyi ya- umurimyi ya- umurimyi yagiye kurima we ni ku iradiyo urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guca ugwebu no guhindura ingendo wakoze kitaba kino kiganiro murakoze kandi nsohoka amatwita kugira dutera- duterere igihugu urakoze ndagushimire nawe honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kitaba kino kiganiro nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko um- uh, uh, uburongozi bw'ubuhu- bw'ubu- bw'ubu bugira u- buhuza abarundi buto- buto- buto- butodebukirwa ngo bu- buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihire urakoze ndagushimire nawe kefa nibizi nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye wakoze kitaba kino kiganiro Eh, nanje ndabashimiye nta mudutumiye tuzobitaba ntimuranirwe mu banki no mu byanyu nawe ubutaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na Jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi ry'amerika
nshuti mwakomeje kudukurikira icyo kiganiro kwa nyaburunga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya nkaba mboneyeho akanya ko kubashimira mwese kuba mwaduteze amatwi kandi nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri adin utku na fatuma karara arimasi hamwe na geoffrey mutagoma kuri mikoro rero yariye eugenia mukankusi mbifurije mwese ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika